inzira yo gutungana kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurirwa n'ishirahamwe TWR Burundi inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana
amahoro y'imana abane nawe uriko uratwumviriza assalamu alaikum shalom mukunzi uriko uratwumviriza turakuramukije mu izina ry'imana uhoraho nye n'amahoro iyo igomba ko umuntu wese atahura kandi agaca bugufi mu nzira y'ugutungana iyo yashyizeho ikaba ifise amahoro nyakuri kuri yo ibihe bidashira muri kumwe na pastori jean baptiste nzeyimana turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushyikiriza ikiganiro inzira yo gutungana wewe uriko uratwumviriza mu kiganiro cyacu giheruka twari twatanguye kurabira hamwe inkuru zitangaje z'umuhanuzi nowa yavutse mu runganwe rugira cumi inyuma ya adamu nowa yagendanye n'imana kandi ari mu gihe kigoye cyuzuyemwo ibyaha byinshi twarabonye ukuntu imana yababajwe n'ibyaha by'abana b'abantu ibyanditswe byera bivuga ngo nuko uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mu isi kandi ko ibyiyumviro by'imitima yabo byamo bagoreye gukora ibibi gusa na ntaryo itanguriro gatandatu murongo wa gatanu nico gituma imana mu kuraka kwayo kwera yateguye gukuraho ku isi abanyabyaha banka kwihana ariko ubuntu bw'imana bwari kuri nowa kubera ko nowa yakunda imana kandi yizera ijambo ry'imana nico gituma umunsi umwe imana yabwiye nowa iti ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose kuko isi yuzuye umuryano ku bwabo nzozana umwuzure w'amazi uhonye ibi ibiri n'ubuzima byose munsi y'ijuru nawe uze ubaze ubwato bunini bube ubuhungiro kuri wewe no kubo mu muryango wawe nowa n'umuryango wiwe bamaze imyaka ijana yose bubaka ubwo bwato bunini ariko igikorwa cya nowa nticyagarukiye kuri uko kubaka gusa ahubwo yagumye akora n'igikorwa cyo kubwira abamukikije ubutumwa bw'imana avuga ati mwihane ibyaha byanyu muhindukirire imana mbega abantu bo mu gihe cya nowa barihanye ibyaha byabo barizera ijambo ry'imana babwiwe na nowa wibaza ko byagenze gute mu bantu ibihumbi n'ibihumbi bakomoka kuri adamu bari mu isi muri icyo gihe ni bangahe bizeye bagahava binjira muri bwa bwato ijambo ry'imana riraduha inyishyu bwa bwato bukibazwa muri bwo harokokeye abantu bakeya bashyika munani bakirijwe mu mazi turabona ayo majambo mu cete cya mbere cya petero ikigabane cya gatatu ku karongo k'imirongo ibiri ni bangahe bizeye imana munani gusa nowa n'umugore wiwe abahungu biwe batatu n'abagore babo abandi bose ntibizeye ijambo ry'imana ubwato rero bwari bumaze gutegurwa byose byari byaheze hari hasigaye ikintu kimwe gusa nowa n'umuryango wiwe bategerezwa kwinjira muri ubwo bwato n'aha nyene turumva nowa agerageza kumvisha abantu avuga ati nimwihane mwizere ijambo ryayo umwuzure ugiye kuza nimwinjire mu bwato hakiriho uburyo turasoma kandi mu itanguriro indwi uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatanu aho ivyanditswe vyera bivuga ngo maze uhoraho abwira nowa ati nimwinjire mu bwato mwe n'abo mu nzu yawe bose kuko murunganwe rw'ubu ari wewe wenyene nabonye ugororotse imbere yanjye mu bitungano byose bitazira no mu bikoko byose bitazira utwaremwo ibigabo ndwindwi n'ibigore ndwindwi vyavyo mu bikoko bizira naho utware bibiri bibiri ikigabo n'ikigore caco no mu biguruka mu kirere utwaremwo ibigabo ndwindwi n'ibigore ndwindwi kugira ngo uruvyaro rwavyo ruze rurokoke rubone gusubira kubaho mw'isi yose kuko iminsi ndwi ishize nzorekurira imvura kw'isi imare iminsi mirongo ine igwa umurango nijoro ibifise ubugingo byose naremye ndabimare mw'isi nuko nowa abigenza nk'uko uhoraho yabimugeze byose kubera iki nowa n'umuryango wiwe binjiye mu bwato koba ari ukubera ko babonye ibicu vyirabuye boba baramotewe n'imvura iri mu kugwa oya ni kubera ikintu kimwe gusa igihe binjira mu bwato nta kindi babona atari ijuru rikeye ariko barinjiye kuko bizera icyo imana yavuze kumbure hari bamwe hanze bariko baritonganya bati nanjye ndizera imana mugabo sinoja muri burya bwato ndizera imana mugabo sinokwemera ubutumwa bwa nowa mbega abo bantu twobavuga ko iki icyo twovuga ni uko mu by'ukuri batizera imana kuko batizeye ibyo imana ishingira intahe iciye mu muhanuzi wayo ijambo ry'imana rivuga ngo nowa aca yinjirana muri ubwo bwato n'abana biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe ngo ahunge ayo mazi y'umwuzure mu bitungano bitazira no mu bikoko bitazira no mu bizira nabyo no mu biguruka no mu byikwega hasi byose bibiri bibiri byinjirana na nowa muri ubwo bwato ikigabo n'ikigore cya cyacyo nk'uko imana yamugeze ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifise umubiri byose nk'uko imana yamugeze maze uhoraho amwugaranira imbere turabibona mu gitabo cy'itanguriro indwi uhereye ku murongo w'indwi nyene ukagera ku w'icenda ugaca usimba ugasoma hariya ku murongo wa cumi na gatandatu warumvise icyo imana yakoze mu gihe nowa n'abiwe bari bamaze kwinjira mu bwato ibyanditswe vyera bivuga yuko imana yaciye ibuga kugaranira imbere mu bwato umunsi w'uburake bw'imana wari washyitse imana yari imaze igihe kirekire yihanganiye abantu b'icyo gihe ariko ukwihangana kwayo kwari kwashyitse ku iherezo hari hasigaye uburake bwayo gusa imana niyo yugaye urugi kandi iyo imana yugaye urugi nta n'umwe yogugurura imana rero ica izana umwuzure w'amazi ku isi nk'uko yabisezeranye ijuru rira buranigwa umuyaga utangura guhuhuta ibicu imituragaro byose biba akabarore isi itangura gutigita icyo gihe rero abana ba adamu batangura guhinda agashyitsi n'ubwoba bwinshi igihe byari bimeze neza ari amahoro byaraborohera gutuka imana no kugwanya ibyo ivuze mu mvugo no mu ngiro ubu rero urubanza rwayo rugira rutangure gucibwa iminwa yabo yatanguye kugagwa hari hageze ko bacirwa urubanza rugororotse rw'imana eka ntibari bagifise aho bokwinyegeza hatangura kugwa imvura iremereye amasoko yose yo mu isi arengerwa n'amazi inzuzi n'ibiyaga biruzura birarengerwa haba umwuzure ukomeye imikuba y'amazi irakukumura ibintu byose mu bisagara byose abadashobotse batwarwa buno nyene batangura guhungira ku misozi miremire mu bwoba bwinshi abahora batwenga nowa banka kwemera ibyo imana ivuze baca barabona ko ibyo yavugisha umuhanuzi wayo byari ukuri mugabo kubimenya ntacyo byari bikibamarira kuko nta karyo ko kwihana kari kakiriho igihe cyo gukizwa cyari cyaheze ijambo ry'imana ritubwira yuko imvura yabandanije kwisuka iminsi mirongo ine yose ariko bwa bwato bwo bwaguma bureremba hejuru y'amazi ibifise umubiri byose bigenda ku isi birapfa uhereye ku biguruka no ku bitungano no ku bikoko no ku vyikwega hasi byose nowa aba ari we asigara wenyene bo n'ivyari kumwe nawe muri bwa bwato niko tubibona mu itanguriro ikigabane c'indwi umurongo wa mirongo ibiri na rimwe n'uwa mirongo ibiri na gatatu none imana yarashikije ivyo yasezeranye yego cane yoba yaraciriye urubanza bamwe banka kwizera yego yaraciriye urubanza uwo wese atari mu bwato nk'uko yari yabivuze mugenzi utwumviriza aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi kivuga kuri nowa imana ibishatse mu kiganiro cyacu gikurikira tuzorangiza iyi nkuru turaba ibyahavuye bishyika kuri nowa n'umuryango wiwe bari mu bwato ariko imbere y'uko tubasezera hari ikigwa gihambaye imana igomba kutwigisha icishije kuri uko gucira urubanza abari mu isi biciye ku mwuzure w'amazi icyo kigwa ni uko imana yateguye uwundi munsi aho izocira urubanza abari mu isi kandi uwo munsi w'urubanza uzoba uteye ubwoba kurusha ibyabaye ku bantu bo mu gihe cya nowa umviriza icyo umwe mu bahanuzi yavuze ku byerekeye umunsi wa nyuma wo guca urubanza kw'imana bya handitswe ngo mbona intebe niniya yera mbona n'iyi vyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo aho vyahora ntihaba hakiboneka mbona abapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe ibitabo birazingururwa kandi ikindi gitabo kirazingururwa nico gitabo cy'ubugingo abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ico gitabo cy'ubugingo atererwa muri ico kiyaga cyaka umuriro ibi turabisoma mu gitabo cy'ivyahishuriwe yohana ikigabane c'imirongo ibiri akarongo k'icumi na rimwe kugenda kugera ku icumi na kabiri ugaca usimba ugasoma n'akarongo k'icumi na gatanu mugenzi wumva kino kiganiro uriteguye guhagarara kuri uwo munsi uteye ubwoba w'urubanza none izina ryawe riranditswe mu gitabo cy'ubugingo woba waramaze guca mu rugi rw'agakiza rwuguruwe n'imana ijambo ry'imana rivuga ngo ehe none n'igihe cyo kwemererwamwo ehe none ni umunsi wo gukirizwako icete cya kabiri cy'abikorino kigabane cya gatandatu akarongo ka kabiri twumvise ingene imana yaburiye abantu bo mu gihe cya nowa kugira ngo bizere bihane bakizwe ariko mu nyuma yahavuye yugara urugi rw'agakiza umuntu wese atemeye guca mu rugi rw'ubwato yarahuye n'igihano gikomeye cy'imana ku vyerekeye umunsi w'urubanza rw'imana ugiye kuza ijambo ry'imana rivuga ngo umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe kandi ntibazokwikiza na gatoya cete cya mbere cy'abitesalonika kigabane cya gatanu akarongo ka kabiri n'aka gatatu nta n'umwe azorokoka kuri uwo munsi atari abemeye guca mu rugi rw'agakiza rwuguruwe n'imana icishije kuri adamu none urazi urugi imana yuguruye ku bw'abanyabyaha urazi inzira y'agakiza imana yagutegekanirije ni bande bakize urubanza rw'imana ruciye ku mwuzure wo mu gihe cya nowa ni barya gusa binjiye mu bwato eka no ku vyerekeye umunsi wa nyuma w'urubanza rw'imana ugiye kuza ijambo ry'imana ritubwira ko imana yatanze inzira imwe gusa y'agakiza ku bana b'abantu woba uzi iyo nzira y'agakiza iyo ari yo umviriza amajambo yavuzwe n'umuhanuzi w'imana n'abantu yaravuze ati ni jewe rembo kandi uwushyika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa agataha agaturuka akaronka icyanya ibyo turabibona mu butumwa bwiza bwa yohana cumi ku karongo k'icenda ni ukuri n'ukuri ndababwire uwumva amajambo yanjye akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshigwa mu rukinja ariko aba avuye mu rupfu ashyitse mu bugingo n'ukuri n'ukuri ndababwire igihe kiza kandi kirashyitse aho abapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'imana kandi abazoryumva bazoba bazima tubibona mu butumwa bwiza bwa yohana gatanu umurongo wa mirongo ibiri na kane kugera ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu nshuti utwumviriza turangije ikiganiro cy'uyu munsi ariko mu biganiro bizokurikira tuzokumva byinshi ku vyerekeye uwo mukiza imana yatumye mu isi uwo yavuze ati ni jewe rembo kandi uwushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa agataha agaturuka akaronka icyanya wakoze kutwumviriza imana idukundiye ubutaha tuzobandanya inkuru za nowa imana iguhezagire ikomeze kukwigisha kandi ukomeze kwiyumvira kuri iki kibazo gikomeye kivuga mu cete cy'abaheburayo kabiri umurongo wa gatatu haravuga ngo tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo
muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete igihumbi n'ijana na mirongo ine i bujumbura telefone yo mu biro ni mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo ibiri na zitandatu mirongo itanu n'indwi iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni mirongo indwi n'imwe amajana ibiri na zine ijana na mirongo icyenda n'indwi canke mirongo itandatu n'icenda amajana ane na mirongo icenda n'icenda amajana atandatu na cumi n'icenda email ni twr burundi arobas gmail com urashobora kudusanga n'aho dukorera ni mu irohero ya mbere ibara ryitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya anglikani rizwi ku izina rya katedrali senti trinite